Iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa kane itariki mirongo irindwi na zitatu y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na frederic nkurikije
kugera mu masaha sita z'ijoro haza igihuhusi cyinshi gushikaho amazu aguruka ari menshi cyane aba amazu yabomotse bamwe bagiye gusembera ku babanyi babo gutuma ishuri risambuka amabati yose na sharupante yose byose biri hasi amashuri atatu ya fondamentale mu w'indwi w'umunani no mu w'icenda bari mu bibazo mugabo n'umunsi hari hasanzwe hari alternance ejo ntibazokora examen
abo ni bamwe mu bantu bahuye n'ibyago by'imvura isegenya muri komine gihanga mu ntara ya bubanza inkuru cyo kimwe ni inkuru yerekeye igenwa rya musenyeri mukuru bernard ntawuturi roma guserukira ishengero anglikane hamwe n'inkuru y'umutama w'imyaka mirongo irindwi yarayishwe atewe grenade mu ntara ya gitega turazigaruka ko mu kanya kari imbere abantu cumi n'icyenda barakomeretse cyane amazu arenga amajana atatu arasenyuka imirima itari mikeya yatwarwa bitewe n'imvura y'isegenya yaguye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu muri komine gihanga intara ya bubanza musitanteri wa komine gihanga yemeza ko abahuye n'ibyago ubu bari mu kangaratete n'inkuru ya mugenzi wacu evariste zikabanyanga
ibi bintu byabaye igitangaza cyane kuko haje imvura sindamusiga aha iwacu mu village ya kabiri abantu uwo ni umwe mu banyagihugu bo muri village ya kabiri ya komine gihanga ahakomerekeye abantu cumi n'icenda mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu baguwe ko n'impome z'inzu biturutse ku mvura yaguye irimo n'igihuhusi naho imana marie chantale wo mu kigwati ca kabiri ca komine gihanga yabwiye ijwi rya amerika ingene iyo mvura yari imeze iyi mvura yatanguye isaha zitatu z'ijoro abantu bagiteramye irabandanya kugera mu masaha sita z'ijoro haza igihuhusi cyinshi gushikaho amazu aguruka ari menshi cyane aba amazu yabomotse bamwe bagiye gusembera ku babanyi babo iyo mvura yatumye imiryango irenga ku majana atatu yo mu bigwati bitatu za komine gihanga itagiraho iki ku musaya umufasoni nduwayo julienne asanzwe ari umupfakazi ntagira yacira n'amira kubera inzu yabamwe n'uruvyaro umugabo yamusigiye yarayihuye n'imvura jewe waje nagahomera ngo narisanze n'umupfakazi urumva icumba cose cagurutse aha ndiko ndasembera kugira ngo ndabe yuko abana boronka aho barara uyu munsi imvura yaguye tucicaye hanyuma rero nyene ca turara ku mubanye bivanye n'uburyo hari mw'ijoro tutari kuronka aho duhava duterurira ibintu ca turonka aho tukika umusaya kugira buce turabe ingene twokwiyerana je nsaba yuko leta yodufasha ikadushikako ikatugarukirako ikara ivyo bintu vyononekaye si amazu y'abanyagihugu gusa yasidutse kubera imvura y'uyu wa gatatu muri komine gihanga ibisakazo by'ibirasi bitatu byo ku ishuri nshingiro rya murira ya mbere byaraguruwe n'umuyaga umuyobozi w'iryo shure ndirukugira alexi avuga ko ibyaraye bibaye bije kuburagiza ikiringo cy'ibibazo barimwo imvura yaguye mu ijoro yashoboye gutuma ishuri risambuka amabati yose na sharupante yose byose biri hasi amashuri atatu ya fondamentale mu w'indwi w'umunani no mu w'icenda bari mu bibazo mugabo n'umunsi hari hasanzwe hari alternance ejo ntibazokora examen tubona tufise ibibazo cane kuko ntizoronka abaho bashobora gukorera ibibazo twebwe uburyo ntabwo dufise ahubwo dusaba abashoboye kudufasha ko bodufasha kugira ngo turabe yuko abo bana batogwa mu muhorero ya kino kiza c'imvura kugira ngo bashoboye kubandanya ibyigwa twari no mu gihe cy'ibibazo iruhande y'abakomeretse ubu bariko baravugwa hamwe n'amazu yasambutse imirima ntiyasigaye inyuma kubera imyuzure nk'uko bivugwa na musitanteri wa komine gihanga leopold ndayisaba co kimwe n'abarongoye bari bafise icizere ko muri kino gihe c'impeshi hoho bazimbura bagereranije n'agatasi kabasize mu kangaratete kubera uruzuba uwo mutegetsi avuga ko biriko biraba ari ingaruka zihindagurika ry'ibihe mu gatasi murazi yuko kuvy'ukuri habonetse izuba ritari rike hanyuma ubona ho mu mpeshi mwana yuko hatanguye kuza imvura ivanze n'umuyaga n'ihindagurika ry'ibihe twari twizeye yuko tuzokwimbura muga murabona yuko bibandanije kuye abanyagihugu bashobora kongera kugira ingorane muga turizeye kumbure iki gicemwe ko bitazobandanya musitanteri wa komine gihanga ashimira abarongoye bahaye indara ababanyi babo baraye bahuye n'ibyago akabasaba kubandanya n'uwo mutima wo gufashanya avuga ko aze yamaze gutabariza abo banyagihugu ubu batagira cefu ca ruguru twamaze gutanga raporo ku badukuriye kandi tukasaba n'umuntu wese afise ico yofasha gufasha tugashima n'abantu b'imvukira bamwe bamwe baje kuraba imiryango yabo nico turagishima cane gose e, tugashimira kandi nabo ba- utwara akarere k'ubuvuzi ka mpanda nawe nyene yahishikiye agashika kwa muganga akaba yavuze ati vyoba vyiza babanje kuvura abantu imbere yo kwaka amahera nico turagishima cane gose hanyuma kandi tukubana yadusaba n'umuntu ashobora kugira ico afashije kuza gufasha kuko murumva yuko abantu batagira aho baba e, no kw'ishuri mumva abanyeshuri batagira aho biga kandi murazi ko bari mu gihe c'ibibazo no mu ndwi iheze imvura nyinshi ivanze n'igihuhusi yaguye muri komine n'intara ya bubanza yatumye amazu arenga ijana y'abanyagihugu asambuka amahegitari atari make y'imirima arononekara igihanga mu ntara ya bubanza evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika
urakoze evariste umutama w'imyaka mirongo irindwi yaraye yishwe atewe grenade mu nzu iwe ku mutumba wa gasenyi muri komine ya nyarusange intara ya gitega hagati mu burundi ni inkuru ya mugenzi wacu fidele nsabimana
uwo mutama yari agandaguwe atewe gerenade muhiriwe ni yakobo bukobero yaba ku mutumba wa gasenyi komine nyarusange intara ya gitega hagati mu burundi aho twashika ku mutumba wa gasenyi igihe cy'isaha zine zo ku musase twasanze abapolisi bari kumwe na musitanteri wa komine nyarusange ferdinando nkurikiye bakiri mu matohoza ferdinando nkurikiye musitanteri wa komine nyarusange yatubwiye ivyaraye bibaye kuri uwo mutumba wa gasenyi Eh, hari igihe cy'isaha zine n'inusu z'ijoro aho abagizi ba nabi eh, batera umutama eh, yitwa bukobero jacques hanyuma baca bamena idirisha baca bamutera grenade hanyuma aca aritaba imana eh, baca bagenda batwaye ibintu yari afise eh, imatera impunzu zose yari afise twibaza ngira ngo n'amahera eh, yoba yari afise ko bayatwaye ntitwavuga duti amatohoza ageze ngaha kuko eh, igikorwa kirabandanya ariko hari bamaze gufatwa kuri izo mvo z'amatohoza Ah, vy'ukuri nta barahagarikwa kuko n'abo twumva n'abikekwa ariko nta matohoza vy'ukuri twavuga yuko araboneka vy'ukuri hamwe umuntu yovuga ati twagiriza naka ni ukuvuga igipolisi kiracariko kirabandanya gikoresha ubuhinga cize kugira ngo kirabe yuko hari abomenyekana muri abo bagizi ba nabi uwo mutware wo ku rwego rwa komine yikeka ko ubwo bubisha bwakozwe n'abasuma kuko bagiye bamusahuye ibyo atunze mu nzu tubona yuko umenga bo bari bari abasuma bakaba bikeka yuko yoba yabamenye bagaca bavuga bati kugira ngo amatohoza ntamenyekane tugende tumwishe nicyo turi ko turaraba aho twashika aho hantu turi ko turabyihweza nicyo kintu twabonye ko gishoboka nta n'umwe yaba muri iyo nzu babana E, uwo mutama yibana muri iyo nzu nta n'umwe babana uwo mutamakazi amagara yaragize iminsi amukitse arwariye i bujumbura ni ukuvuga uwo mutama niwe yaba muhira wenyine umwe mu babanyi b'umuhisi bukobero yakobo yabwiye ijwi rya amerika ko nyakwigendera yari umuntu abana neza nta wabyutse ngo aje kuraba kuko twe tumenyereye ko iyo habaye ikintu hapfuze induru ari abantu bashwa baduka ko atandura twumvise urumva ntiwashobora gutahura uri mu nzu ngo wumve ngo uvugiye kwa nakaca cyangwa uvugiye ngo hano hari twabimenye mu gatondo tubyutse ababanyi ba- hagize abaduka bakaza baravuga ati kwa nakara yihaguye iba yari abanye neza n'abantu abana bamukunda ahubwo byadutangaje umusitanteri ferdinand nkurikiye avuga ko muri rusange umutekano wari mwiza ariko asaba abanyagihugu b'inyarusange kutijajara dushobora guca tubwira abenegihugu ni uko boguma birarira kuko eh, abagizi ba nabi bariho ikimenyamenya ni uwo mutamara bagandaguye hanyuma bakagira ko bamusahura aha muca mwumva yuko hariho eh, imburakimazi aho kuja gukora kaja gutera abantu barondeye utwo batunga nabo bagaca bagenda kutubanyaga hanyuma bagaca babanyagana n'ubuzima bwabo umuhisi bukobero yakobo ni se wa ntikazohera venerando umugwiza atunga azwi cyane mu ntara zo hagati no mu buseruko mu burundi ku mutumba wa gasenyi muri komine ya nyarusange fidede antoine sabimana ijwi rya amerika urakoze fidele musenyeri mukuru bernard ntaho turi aherutse kugenwa mu kibanza cyo guserukira i Roma kwa papa utwara ishengero rya anglikane ku isi ntaho turi abaye umwirabure wa mbere aronse ayo mabanga asigura ko ari iteka ku gihugu cy'uburundi n'abarundi bose ni inkuru ya mugenzi wacu eloge wiri kaneza
iruhande yo kuba intumwa y'uburongoye ishengero ryange kandi ku isi Roma kwa Papa Archevêque Bernard Ntawoturi azonarongora kandi ikigo c'abangirikani Roma nyene aya mabanga yatanguye gushirwaho mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na gatandatu musenyeri mukuru Ntawoturi aba munyafurika n'umwirabure wa mbere muri iyi myaka mirongo itanu aganywe muri ico kibanza namubajije uko yakiriye ayo mabanga jena yakiriye yuko ari iteka ntewe ku ruhara rwanje nk'umuntu n'umuryango wanje ariko cyane cyane kubona rero yuko uwa mbere w'umwirabura agiye muri ico kibanza ari umurundi numva yuko ari iteka ritewe iki gihugu cacu n'ishengero rya Anglikani mu Burundi eka mbere n'abakristu bandi bari ngaha tumaze imyaka n'imyaka dusangiye igikorwa c'ubutumwa nkaba mbere nshifatira aka kanya kugira ndabasabe nkuko banyu badusengera amabanga yandi ko bobandanya badusengera kugira ngo n'iryo teka dutewe muri iki gihe tuze turirangure tuzi ko dushigikiwe n'abakristu tuzi ko dushigikiwe mbere n'aba nyagihugu b'i Burundi ko nabo nyene tuzobaserukira ivyo Archevêque ntawe turaserukiramwe abarundi si ivyo gusa asanzwe ari cegera c'umukuru w'umugwi wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe aya mabanga yarasanganywe yemeza ko atagishoboye kuyabandanya jewe aya mabanga nzoyatangura mu kwezi kw'icenda uwo nasubiriye nawe yagiye mu karuhuko ukwezi kw'icenda rero nikwagera je nzoca nja kuba niko bitegekanijwe noca ndayarangura ndi Roma kuko urabona hoho si hafi y'u Burundi si vya bindi uja mu biro hanyuma ugataha ngaho wasubiye ukazinduka amabanga avuga yuko noba mfise icicaro kandi nkaba aho ibyo bikorwa biri nk'uko nababwiye umuntu atagombye kunanirana no kugorana kuva mu kwezi kw'icenda icyenda ntakiba ngaha i Burundi sinovuga yuko noca mbandanya n'ibindi bikorwa ngaha byaba ibyo mu ishengero canke byaba ibyiteka igihugu cari canteye kuba icegera c'umukuru w'umurwi urondera ukuri n'ukunywanisha abarundi naho yiteguriye kubusezera musenyeri mukuru Bernard Ntawuturi yemeza ko uwo mugwi ari nkenerwa kugira ngo abarundi bubake igihugu gishingiye kukuri no guhariranira mugabo yibutsa ko ari igikorwa c'abarundi bose nuko iki gikorwa c'uyu murwi atari ic'abantu cumi n'umwe gusa ni ic'abarundi bose kuko nimba abarundi tugomba kumenya ukuri nimba abarundi tugomba kwogorora n'ivy'ukuri ko twese tubiza guhaguruka tugashigikira kandi tugushigikira gusa ariko ahubwo no kumenyekanisha ibyo tuzi mu buryo bituma abarundi bogorora abarundi bakira kandi abarundi bavuga bati iri bara ryadushikiye aka kabi kadushikiye ntikazi gashikire abana bacu mu biri imbere tukiyamirize twese atanumwe avuyemwo tuvuge tuti biraturaba uyu murwi rero uzogira icishyitse ko cy'ukuri cyiza igihe twese abarundi tuvuze ko ari uwacu kugira bari twebwe dukira kandi bari twe dukiza igihugu cyacu archevêque bernard ntawuturi w'imyaka mirongo itandatu n'umunani warongoye diyoseze ya matana asanzwe ari mu rwego nyobozi rw'inama nkuru y'amashengero ku rwego rw'isi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu n'uw'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu naho yarongoye ishengero rya anglikani mu burundi naho yavukiye agakurira mu burundi musenyeri mukuru ntawuturi yize igice cy'amashuri yiwe mu bwongereza kuri kaminuza za oxford hamwe na cambridge eroge buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubake ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya swede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaza amahoro ikiganiro ejo mu mashuri ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamyanira i washington dc mu kirundi mu kinyarwanda mu rwanda amenyeshamakuru bagomba gukorana gute n'abanyapolitika mbega umumenyeshamakuru asanzwe ari umunywanyi w'umugambwe kanaka aba afise ubwigenge mu mwuga wiwe w'umumenyeshamakuru nk'uko robert mugabe bob abivuga umumenyeshamakuru ntakwiye kuja mu mugambwe robert mugabe ni umumenyeshamakuru arongoye ikigo citwa the voice limited gifise ikinyamakuru citwa great lakes voice ibiyaga bigari canke ibiga binini hawe hamwe n'abo bafatanije bariko barashinga kandi televiziyo yitwa the voice tv ivyo ni bimwe mu vyo mugenzi wacu thomas kamirindi yayaze nawe mu kanya gaheze reka tubatega amatwi
itangazamakuru cyangwa se umunyamakuru aba ari ijwi ry'umuturage aba ari ijwi ry'abaturage baba bari mu ishyaka n'abataririmo birumvikana ndetse n'abari mu yandi atandukanye noneho iyo umunyamakuru ari mu ishyaka aba afite umurongo agendera mu murongo w'iryo shyaka ubundi ntabwo ari byiza yuko umunyamakuru ajya mu ishyaka ariko hari ahantu nanone nabwo mu bihugu byinshi usanga amashyaka afite ibinyamakuru cyangwa se aho usanga nyine hari abanyamakuru babarizwa mu mashyaka ariko bene ibyo ngibyo nyine biba biba nyine mu gihe bishoboka cyangwa bigatuma itangazamakuru ryakora mu gihe hari icyo twita media diversity mu gihe haba hari ibinyamakuru byaba iby'amashyaka byaba ibitari iby'amashyaka ndetse mu gihugu cyoroshye gutunga cyemerera ibinyamakuru byinshi kubaho noneho hakabaho imirongo itandukanye hakabaho ibinyamakuru by'amashyaka hakabaho ibinyamakuru by'amadini hakaba ibinyamakuru bisanzwe by'abantu babigize umwuga mu itangazamakuru noneho kuri jyewe mu buryo bw'ubwigenge n'uburyo bw'umwuga w'itangazamakuru umunyamakuru agomba kuba ijwi ry'umuturage akerekana uko ishusho imeze akavugira uri mu mashyaka n'utari mu mashyaka none se hari uyu witwa mupenzi simeon watwandikiye kuri facebook ati ndabaza ubundi umunyamakuru yemerewe kujya mu ishyaka iri cyangwa ririya nta tegeko ribuza ubundi iryo tuvuga hano rikubiye mu bintu bibiri hariho amategeko y'itangazamakuru hariho n'amahame y'umwuga noneho dusubire ku mategeko nta tegeko ribuza umunyamakuru kujya mu ishyaka ariko mu bunyamwuga bwe bw'umunyamakuru n'ubunyangamugayo butuma atajya mu ishyaka kugira ngo ashobore gukorera uri mu ishyaka n'utari mu ishyaka no kubereka ishusho ikwiye y'igihugu no kwereka abaturage ibigenda n'ibitagenda uburyo byashyirwa umuti noneho hari undi witwa kuri facebook yiyise bodaboda waravuga ati ese buriya umunyamakuru w'u rwanda yakorana n'abanyapolitiki batari ku ruhande rwa fpr akabaho urabitekerezaho iki bobe we
birashoboka kuko mu bintu bimwe bari bamaze narimazemo ibibazo narimaze iminsi mu bibazo byo gukurikiranwa n'iperereza rikorwa mu byo bandegaga ni uko mvugana n'abanyapolitike batari mu rwanda ariko babwira yuko uwo navugana nawe wese yewe n'umuterariste nemerewe kuba navugana nawe mu gihe narimwo kumukorera cyangwa se narimwe mu migambi ariko mu gihe ndimwo gushaka amakuru mu mwuga wanjye wo gushaka amakuru rero yewe benshi ndabavugisha keretse utisanzuye kuvugana nanjye hanyuma nanone hakaba na simoni sibomana na ko amuri we akavuga ati mu rwanda nta banyamakuru babayo abiyita abanyamakuru ni abavugizi ba fpr n'abogeza umupira gusa urabivugaho iki bobe we nuko mbona abantu benshi birirwa bavuga ngo ni abanyamakuru bahari mu rwanda iyo urebye ibyo mu maradiyo yabo y'amashyaka yabo iyo ngiyo hanze aho bari birirwa bavuga ku bibera mu rwanda babikesha amakuru aturuka mu rwanda kandi yandikwa n'abanyamakuru bo mu rwanda kuvuga ngo mu rwanda ni abanyamakuru bahari ubwo biba bishaka yuko yenda ni abakora nk'uko ushaka kubitekereza ariko hari abahari ni abantu nta gihugu kitagira abanyamakuru ntabwo barahari ariko yenda badakora nk'uko hari abumva yenda ko bari mu mashyaka cyane cyane bivugwa n'abanyamashyaka benshi baba bumva yuko bashaka iyo leta akivaho bakavuga ati umunyamakuru utavuga ko leta ikwiye kuvaho ubwo munyamakuru ntabaho ubwo icyo gihugu ni abanyamakuru ba mu byo itangazamakuru rigomba gukora harimo kwirinda kujya mu ntambara z'abanyapolitike ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite victor victor akabazo kawe nashaka kubaza robert ni umwe mu bantu ukunda gukurikira cyane hano i kigali ndetse sinatinya no kuvuga ko hari abamufata nk'umupoza wa efuperi ibitekerezo bye nawe arabizi ariko mu biganiro ajya akora abandika abatelefona bamushinja ko zupeteteri ari umupoza wa efuperi arabizi nawe ngira ngo ariko se victor umwibarije gatoya kuba umwopoza wa efuperi ni icyaha oya si icyaha kabisa ni ukubera kuvuga ngo bamurega ubundi umuntu aregwa icyaha kumva ko utari mu murongo umwe n'ishaka riri ku butegetsi mbese bimwe byo muri afurika bumva ko ugomba kuyoboka kwa ariko iyo ugaragaje ibitagenda ariko udasesereza ugerageza gukosora ndumva nta cyaha kirimo nkashaka kumubaza rero kuko ndamukurikira cyane iyo amaraporo asohoka hanze agaragaza ko itangazamakuru mu rwanda riri hasi nta bwinyagambure ifite we abivuga iki mu gihe ari umwe mu bantu tuzi ko avuga adategwa yisanzura akabona ko ayo maraporo asohoka kandi byinshi bikavuga ko ayo maraporo ajya gusohoka baganiriza abanyamakuru bari mu rwanda aribo batanga izo ripoti hanze bigatuma badushyira ku rwego rwo hasi biratangaje no kubona mu myaka ibiri ishize demiri kenzi demiri seze twaraje inyuma y'uburundi muzi n'ibyabereye i burundi batwika amaradiyo n'iki abanyamakuru buzuye hano i kigali ni benshi b'abarundi we abivuga iyo badushyira ku rwego rwo muri za mirongo icyenda na gatanu muri za bibiri abivuga mu rwego amaraporo yerekeranye n'itangazamakuru
ko nta bwisanzure buhari mu rwanda nta bw'inyagambure b'abanyarwanda batavuga nta munyarwanda uvuga igitekerezo cye kandi ibiganiro byewe kenshi nkurikira arabizi ariba mu maradiyo yigenga na radiyo y'igihugu hari amajingo anyuraho aba arimo bahanganye n'abandi banyamakuru wumva ari ibintu bidasa ukurikije n'ibivugwa hanze ukumva nk'izo jingo zinyuraho nawe arimo wumva ukuntu bahanganye wakumva n'izo raporo ziriva hanze ko abanyarwanda bakisanzura ukibaza ko ari ibintu bibiri bitandukanye niyo nkamubaza we abisobanura abivuga iki mbese muri make yewe urakoze victor we reka ahita agusubiza sinzi niba victor akiri ku murongo niba ashobora victor guma ku murongo
aracyahari yego arahari ndahari ahubwo iki ni ikibazo nakagombye kumubaza victor wowe nk'umunyarwanda wumva wisanzuye kuvuga icyo utekereza ngewe kabisa ndisanzuye n'ubu no kuba nampamagaye
ntabwo mubaze ikibazo kimwe niki ubona cy'ikosa rimwe efuperi ikora
icyo ubona efuperi ikosa ikora muri rusange mbo ni
haba muri rusange cyangwa umwihariko ngiye mbona ko wenda ugiye kureba haba abawupoza bari hanze kugira ngo kugira ngo baze mu gihugu bashobora kuba bataborohereza cyane sizi niba bataborohereza ko ari abapolitisiye cyangwa ariko ari ikindi numva ko baba bafite uburenganzira bwo kuza batikandagira batabanje kujya gutanga abagabo nibaza ko ariho ikibazo kiba nawe ubundi njye mbona nta ubwisanzure burahari kuko n'abaza kwitoza hano baritoza tureba ntawe udushyiraho igisura cyo gutora uwo tudashaka numva ko urakoze reka mbanze musubize icyo warumbajije urakoze arimo gusubiza ikibazo cyanjye ikibazo cya mbere hariho ubwisanzure bw'umuturage gutanga ibitekerezo bye ariko hariho n'ubwisanzure bw'itangazamakuru bwo gutangaza ibitekerezo by'umuturage ibyo ni ibintu bibiri bikomeye icya mbere ni ibitekerezo by'umuturage ariko itangazamakuru riba rikeneye ubwisanzure uburyo bagira n'ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo by'abaturage kabone n'aho byaba bishimishije ubutegetsi buriho cyangwa se budashimishije ubutegetsi buriho ikibazo gikunda kuba mu gihe mu rwanda hari ugutambutsa ibitekerezo by'ubutegetsi buriho budashyigikiye ni nayo mpamvu niba ugikurikira wambwiye ko umurikira ariko waherukaga kunyumva amaradiyo mu rwanda ryari hashize igihe kubera icyo kubera ko bababwira bata uyu muntu uyu n'uyu n'uyu n'uyu ntazongere kuvuga bagahita babikora ubu hariho amaradiyo menshi cyane nashobora kuvugira ubu ngubu byarangiye victor uranyuzwe n'igisubizo aguhaye mbongeye ntabwo nyumve neza nashaka kubaza iyo umuntu yimye ijambo yari arifite esike wenda akanabikora wenda akazabizira tukaba ko yazize igitekerezo cye numva ko umuntu niba ahawe uburenganzira bwo kuvuga ntavuge akenshi uburenganzira baba bufite bwo kuvuga ariko se victor uretse bob bumbabariye gatoya bumbabariye gato bob victor we bob amaze kukubwira yuko nta bw'inyagamburiro agifite mu maradiyo yo mu rwanda ati ntabwo bakinyemerera ayo maradiyo niyo babujije kwemera ko bob ayavugiraho ubwo se ntabwo bamubujije uburenganzira bwe wenda ibyo turabimenye kuko ntawe wigeze abimenya ko bamubujije noneho rero urabimenye victor urakoze oke oke murakoze nawe ye bob komeza igitekerezo cyawe naguciye mu ijambo ikindi ikindi wenda navuga hari uwambajije ku maraporo amaraporo amaraporo hariho hariho amaraporo asohoka menshi avuga ku itangazamakuru ariko iyo urebye itangazamakuru kuva igihe cya jenoside muri mirongo icyenda na kane izindi nzego z'igihugu zagiye ziyubaka ariko muri segiteri y'itangazamakuru ukabona nta terambere rihari n'ubu bwiyongera ubucucike bw'amaradiyo amaze kugera kuri mirongo itatu na kane ntabwo yari amara imyaka itanu ariho ni amaradiyo atangiye bushyashya ariko nabyo iyo wumva icyo avuga avuga ikintu kimwe bose bakagisubiramo n'ayo mateleviziyo n'iki ibyo rero inzira iracyari ndende aho umunyamakuru yumva avuga yisanzuye kandi nta nkurikiye atari buhamagarwe aregwa icyaha ngo cyo kuwangisha rubanda ubutegetsi buriho ndetse no ku no kwandamandinga otoriti y'ubutegetsi cyangwa se no guteza imvururu muri rubanda mbese ibyo byaha birifane birahunga ikindi mu maraporo ayo ngayo icyo avuga aba ari amaraporo ashingiye ku bushakashatsi bufite icyo twita research methodology rero muri research methodology y'abo bantu bose bakoresha iragaragara kuri jyewe yewe no ku bandi bashakashatsi ngo bagaragaze bati harimo ikibazo cya metodologi imeze gutya ushobora kutayemera ariko iyo metodologi ya risaci ariko twemere yuko twemerane yuko ari metodologi yemewe santifikari ibyo rero nk'ubu hariho ikigo cyitwa rmc kigenzura itangazamakuru mu rwanda kize gukora ubushakashatsi ubwo twakwita state of media report bugaragaza ko ubwisangane bw'itangazamakuru bushingiye mu buhagaze mu rwanda bakoresheje research methodology ya unesco aricyo ariyo ari ndetse ari bwo methodology yemewe mu rwego mpuzamahanga ariko bayibuza gusohoka iyo raporo ni ikibazo gikomeye kubera yuko ubutegetsi bwumva buri ku kintu cyo kijyanye na isura y'igihugu no kubaka isura y'igihugu no kugira ngo bari sensitivu cyane kureba yuko isura y'igihugu isa mu mahanga igomba kugenda imeze ariko nyamara ikibazo ntabwo ari raporo ikibazo ni igitera ni igituma ibyo bibazo bihari aho kugira ngo ubyiteho ukita kuri raporo nta kintu uba ukora ugomba kwita ku bibazo biri bihari
uruhagarara urahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura agatwi imbere
ukwikekana ehe mwishywanjye tugasamara baradufyeta twese
banirumve ko unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanjye ntibizohava bimpitana ishwi da
abubaha ukaguhagararira ineza twese biraturaba eh tureke ibintu bihangane tubona byongera ntisinye abandi bahisemo urukundo sheri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ibyo ukora umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
nigikina muri kiri ukuri ku ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba umviriza biyage n'abandi
inshuti mwese mukunda iradiyo y'ijwi ry'amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fakisira yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye Eh, turashimiye kandi namwe inshuti mwese ko mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mu kumviriza ibindi biganiro by'iradiyo ijwi ry'amerika mugire rero amahoro nimugoroba mwiza mwese tukaba kandi tusubikora rika ijwi ry'amerika rirabandanya ibiganiro byaryo